ఇది Nis Villa América. ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi uyu munsi ni kuwa mbere itariki mirongo itatu z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani uri kumwe na fideli niyongabo amazi ni menshi cyane n'ubu ntarashobora gukama amazu menshi ari mu mazi kabisa hatwaranye mu macungu bamwe bamwe twashoboye kuraba ukuntu twiyaranje turimukira ahandi hantu mu zindi ngo ibyoneka ni byinshi nta n'ukuntu twobiharura kuko nta nta giti kidufise abo n'abanyagihugu bageramiwe n'umwuzurane w'amazi muri zone buterere mu gisagara ca bujumbura iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye ku gitero cagizwe n'inteko zijejwe umutekano muri uganda kubikekwa kuba banyuruje abapfasoni n'abana mu musigiti ku mugwa mukuru kampala hamwe n'igikombe ca sekafa c'abatarenze imyaka cumi n'indwi icarangiye ejo ku munsi w'imana mu burundi hamwe n'ihiganwa mpuzamakungu yo gusiganwa ku maguru rizoba mu rwanda mu kwezi kuza izi nkuru rero turazigarukako mu kanya gatoya amara imbere yaho reka tubanze tubashikirize amakuru avuga hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu oriane itanga ishaka waramutse oriane umwanya ni uwawe Ego urakoze cyane fidele niyo ngabo amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahereye eh, muri aziya umushikiranganji wa amerika mushasha ajejwe imigenderanire n'amahanga yashikirije amajambo akomeye mu rugendo rwiwe rwa mbere kuva ashitse mu mabanga yiwe ku munsi wa kane mike pompeo yaraye atanguye ingendo mu bihugu by'abarabu bicuditse na amerika ivyo bihugu bikaba ari arabi saudite israel na yorodaniya pompeo yahereye iriyade ku mugwa mukuru wa arabi saudite pompeo yavuze ati iran irahungabanya umutekano w'akarere kose ishigikira imigwi y'abitwaje ibigwanisho hamwe n'abagizi b'iterabwoba ati kandi niyo ironswa niyo ironsa ibigwanisho abagwanyi b'abahuthi bo muri yemen kandi ishigikiye leta y'abicanyi ya assad muri siriya pompeo yongeye ko avuga ko amerika ishobora kutazoguma mu masezerano yapfunditse n'ibihugu bikomakomeye ku isi yerekeye umugambi wa iran wo guhingura ubumara bwa nucleaire mu ntumbero yo guhingura ibigwanisho ruhonyanganda ibikumu vyo kubandanya ayo masezerano vyimirijwe gushirwa ko itariki cumi na zibiri z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka pompeo yavuze ati tugiye kubandanya gukorana n'ibihugu vya buraya bicuditse na amerika kugira duhinyanyura ayo masezerano atariko nibitakunda umukuru w'igihugu yavuze ko azoca akura amerika muri ayo masezerano handi naho umushikiranganji w'ubushinwa ajejwe imigenderanire n'amahanga wang yi yiteguriye urugendo mu gihugu kibanyi ca koreya y'epfo muri ino ndwi urwo rugendo ruje inyuma y'inama y'imbonekarimwe iheruka kuba hagati ya koreya ya ruguru na koreya y'epfo yahuje perezida kim jong un na perezida moon jong in ubushinwa bumenyesha kandi ko bwiteguriye kwitaba ubutumwa bwa koreya ya ruguru ku itariki zibiri na zitatu z'ukwezi kwa gatanu ejo ku munsi wa mungu abategetsi ba koreya y'epfo bavuze ko perezida kim wa koreya ya ruguru yiteguriye gutumira abahinga n'abamenyeshamakuru bo muri koreya y'epfo na amerika kugira babe ibyabona aho igihugu ciwe kizokugara icese ihinguriro ry'ibigwanisho ruhonyanganda bikoresha ubumara bwa nucleaire mu kwezi kwa gatanu abanditsi mu biro vya perezida wa koreya y'epfo bavuga ko perezida kim wa koreya ya ruguru yavuze ko yavuze mu majambo yiwe ati naho amerika yamye mu mateka yayo yinuba koreya ya ruguru nitwatangura kuganira nabo bazobona ko ntari umuntu ashobora gukoresha ibigwanisho ruhonyanganda vya nucleaire kuri koreya y'epfo canke hakurya y'inyanja ya pacifique ku butaka bwa amerika dukubitire muri afurika naho radiyo ijwi ry'amerika isamiranire washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda umukuru w'igihugu cya nigeria mohamed buhari yiteguriye kubonana na perezida wa amerika donald trump kuri uno munsi wa mbere i washington abategetsi babiri biteguriye kuganira ku kibazo cy'ibiterabwoba cy'ibitero by'iterabwoba hamwe n'iterambere ry'ubutunzi muri nigeria igihugu cya mbere gifise abanyagihugu benshi muri afurika nigeria igizwe n'abanyagihugu imiliyoni amajana abiri nigeria imaze igihe ihanzwe n'ibitero vy'umugwi w'iterabwoba wa boko haram watanguye ibitero vyawo haciye imyaka icenda uwo mugwi ufise umugambi wo gushinga leta y'idini rya kiislamu abantu ibihumbi n'ibihumbi baramaze kwicwa abana b'abakobwa amajana n'amajana baranyuruzwa uwo mugwi w'iterabwoba wagiye ukomera ukajabuka no mu bihugu bibanyi n'akarere k'uburengero bwa afurika ka sahel mu mwaka uheze leta ya trump yemereye imfashanyo y'amamiliyoni amajana atandatu y'amadolari igihugu cya nigeria ayo mafaranga yari agenewe guku- kugura indege zo mu ngwano zi- eh, zigezweho akazofasha igisirikare cya nigeria kugura ibikoresho byo kurwanya boko haram n'abagwanyi baharanira leta ya kisilamu izofasha kandi kugura ibyuma byo kurwanya ikoreshwa ry'ibiyayurabwenge gus- ibikoresho byo gusuzuma igurishwa ry'ibigwanisho n'abantu mu buryo butemewe uwo mugambi wa amerika washyizweho na wahagaritswe ku- eh, nako murantunga uwo mugambi wahagaritswe na leta ya perezida wa obama yari yashiz- eh, yari yagi- yagirije igihugu cya nigeria kuba cyararenze ku mategeko mpuzamakungu kikaba cyaranzwemwo ihonya- i- i- ihonyangwa ry'agateka ka muntu ahandi naho ejo ku munsi wa mungu igisirikare cya siriya cyararashe ibigwati bitari bike biri mu buseruko bw'uruzi rwa efurate imbere y'uko abagwanyi ba siriya eh, democratic forces bashyigikiwe na amerika babyigarurira byatangujwe n'ikinya- byatangajwe n'ikinyamakuru cya leta ya siriya ejo ku munsi wa mungu abagwanyi ba sdf syrian democratic force bayobowe ahanini n'abaroberi b'abakurd bazwi nka ypg bamenyesheje ko mu- ku munsi wa mungu urakoze oriyani ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu burundi amazu agera ku majana atatu niyo yasambuwe n'imyuzure kuva ku muhingamo wo ku munsi wa gatandatu muri zone buterere mu gisagara cya bujumbura ibiharuro mfatakibanza bitangwa n'abajejwe intwaro imiryango ubu iri mu kangaratete ikaba isaba imfashanyo yihutirwa ni inkuru imenyesha amakuru y'ijwi rya amerika evariste nzikobanyanka uruzi mutimbuzi rwarataye inzira ku muhingamo kuri uyu wa gatandatu rwisesa mu ibarabara riva mu gisagara ca bujumbura rigana ikibuga c'indege ca bujumbura kuri wimana imodokari ntondo amakinga n'amapikipiki ntivyarengana iruhande y'iryo barabara iyo myuzure yateye mu mazu yo mu makaritiye ya kiyange na miroir ya zone buterere abayaze n'ijwi rya amerika mu bahuye n'ivyago ntibagira cefo ca ruguru amazi ni menshi cyane n'ubu ntarashobora gukama amazu menshi ari mu mazi kabisa hatwaranye mu macungu bamwe bamwe twashoboye kuraba ukuntu twiyaranje turimukira ahandi hantu mu zindi ngo ariko kugeza uno munsi turabona ngo tuza kurara he uko n'ubundi turabona n'ubu- n'ubundi umenga imvura irashobora kugwa umwanya n'umwanya ivyonekanye ni byinshi nta n'ukuntu twobiharura kuko nta nta giti kidufise Eh, amazu yarahenagutse menshi urabona n'abenegihugu uri kuratereza amaso hirya wabona ko amazu yose yarabomotse Eh, kandi uri ku- uri kuraraba eh, hirya no hino ni ibintu wi- wibonera sagatishwa muri n'ibyo ubona amabarabara yinjira muri karitiye kiyange yahindutse ibiyaga harengana gusa imodokari zitaramutse muri ayo harimwo irya cumi na kabiri abakenyezi bahora bahadandariza ivyamwa n'imboga bimukiye mu burengero bw'ibarabara rija ku kibuga c'indege ca bujumbura uno mukenyezi ni umwe muri bo ubuzima bugiye guhagarara na hano twara dukura agafu k'abana kabafungurira none akazi karahagaze ntaho tufise tudandariza twateretse twabuze abadushorera twabuze na kimwe aha twajunjaraye ntaco dufashe nta na kimwe umukuru wa karitiye kiyange avuga ko ivyaraye bishitse kwabaye gufata minenerwe ibijanye no guha inzira uruzi mutimbuzi vyari bigize iminsi vyibonekeza ko ruri mu guta inzira kubera imvura igwa ari nyinshi avuga ko abanyagihugu arongoye bari mu ngorane iruhande y'icokorwa k'uruzi mutimbuzi patrice sibomana asabira imfashanyo yihuta abarongoye twahise tubona ejo ku mugoroba uruzi rwihaye inzira rumenye hahandi nyine twaga twerekana hamwe twabereka niho rwaciye ruca inzira ruca rurinjira mu gisagara ca mbere turacihuta ngo dukore muno mwanya nuko hoza imashini ikugara rurya ruzi ko nara n'ubu rwinjira ku bwinshi ku buryo n'agace gasigaye kavuga twoga kose kigira kabiri bakaraba imiryango yagize ingorane ko ni myinshi cyane tutashobora no kuyiharura ko harateye n'ubwabo no kwinjira ko n'uruzi rwose rwakatiye mu gisagara kugira ngo barabara icyo boyifashisha imwe irara mu ibarabara iyindi bahanye bahanye indaro mu miryango abandi bari mu masare y'amanama niyo twabaraje gusa kuri ino sare hari n'abatarafungura amatwarete yaraduze abantu turi mu micafu gusa turashaka rero ko leta wowe wese ishakora cyangwa afasha kuvyerekeye isanga rya rero dushikiye ko yo gica koze nahandi atagikozwe zone buterere yose iratwagwa n'igibuga c'indege ca Bujumbura kiratwagwa kwezi no musi hamatagikozwe kugira uruzi mutimbuzi rukatishirizwa handi amazi yarwo ashobora gushika mu yandi makartier y'igisagara ca Bujumbura umwigisha wa kaminuza yanonosoye ivyihindagurika ry'ibihe ni wabivuga professeur Bernard Sindayihebura yari yishikiye kuri no w'Imana mu buterere ni kuri yije urumva vyanteye ubwoba cane kubera kuko ntanguye kubona inzu zabumagunitse ni nk'imetero amajana ane uvuye ku ibabara rn5 uruzi rero ubu rwarataye inzira kandi ntuzosubira vuba aho rwahora ruca nibaza yo rero yuko ibyihutirwa cyane cyane bikwiye kwihutirwa busaba guverinoma y'u Burundi ikabwira amantreprise ariko barakora nka Sojea Sastom Jetra n'izindi zose ziko zirakora kugira ngo bazibire kuko bitagizwe vuba nibaza yuko ngahe Bujumbura nko muri quartier cyane cyane Asiatique kuko ubu nyene mvuyeyo amazi yarageze kuri sifara urumva rero yarashobora gushika no muri quartier asiatique hanyuma inzu zikabananye zibumagurika imyuzure y'uyu wa gatandatu muri zone buterere ije ikurikira iyo ku munsi wa mbere w'ino ndwi yari yasambuye amazu arenga ku ijana muri quartier ya buterere ya kabiri bujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc inzego zijejwe umutekano z'igihugu ca uganda zishe abantu babiri bikekwa kuba banyuruje abapfasoni n'abana mu gitero cabaye mu masaha ya kare yo ku munsi wa gatandatu izo nteko zatabaye abana mirongo icenda na bane bavuga ko bari bagizwe imbohe mu musigiti ku mwa mukuru wa uganda kampala inkuru yateguwe n'umumenyeshamakuru alima atumani ari kampala tukayishikirizwa na mugenzi wacu claude ganza munyamagana inzego z'umutekano muri uganda ziravuga ko zateye muri yombi abantu mirongo itatu na batandatu nyuma y'igitero zagabye ku munsi gituri mu nkengero z'umurwa mukuru kampala igipolisi cyagabye iki gitero kimaze kumenya ko abakekwaho kuba inyuma y'ibikorwa byo gushimuta abantu bari muri uwo musigiti umuvugizi w'igipolisi cya uganda emiliano kayima ati uganda police force in a joint operation with sister security agencies igipolisi cya uganda cyagabye igitero ku musigiti wa usafi uri ahitwa kisenyi mu murwa mukuru kibohoza abagore cumi n'umunani n'abana mirongo icyenda na bane bakomoka mu bihugu binyuranye bose ntawakomeretse babiri mu bari babafashe bugwate twabishe nyuma yo gukomeretsa bikomeye umwe mu bapolisi bacu igipolisi cyasanze intwaro nyinshi mu musigiti zirimo imbunda icumu n'umuheto n'imipanga makumyabiri n'itatu ityaye mugi yombi uyu musigiti wa usafi wahise ufungwa minisitiri w'umutekano general jeje odongo asobanura icyatumye bagaba igitero yagize ati we take strong exception that places of worship should be used twitwararika ahantu hasengerwa twizera ko hatakorerwa ibyaha birababaje kuba byabereye mu musigiti iyo abakekwa twahegaga batinjira mu musigiti ntitwazaga rwose kuwinjiramo ariko nta mahitamo twari dufite minisitiri odongo yamaganye amakuru yavugaga yuko hari abana cumi na babiri baguye muri uwo mukwabo yavuze ko bagiye gukora iperereza ngo hamenyekane impamvu abo bana biganjemo abatari abagande bageze muri uwo musigiti yavuze ati some look like children from rwanda we are going to ascertain how many
bamwe ubona basa nk'abanyarwanda tugomba kumenya ngo ni bangahe abandi basa nk'abarundi nabo tugomba kumenya umubare wabo abandi bo ni nk'abanyakenya ni inshingano zacu kumenya impamvu aba bana bo mu bihugu binyuranye bari mu musigiti ubwo twakoraga umukwabo uganda yugarijwe n'ibikorwa by'ubushimusi bw'abantu baba bafata bugwate babasaba ingurane y'amafaranga nyuma bakanabica polisi iracyagowe no guhagarikira ishimutwa
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
nayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'amerika
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ku makuru yerekeye inkino mu karere k'ibiyaga binini dutanguriye mu burundi aho ihiganwa rya sekafa ry'abana bari munsi y'imyaka cumi n'indwi rimaze iminsi ribera mu burundi ryarangiye ejo ku munsi w'imana igikombe cy'uno mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani cyatahukanywe n'igihugu cya tanzania inyuma yo gutsinda somali y'ibitsindo bibiri ku busa nyuma y'urukino kari akanyamuneza kadasanzwe ku bakunzi b'umugwi wa tanzania ariko abakinnyi ba somaliya nabo bavuga ko batari biteze ko botera n'ino ntambwe bagakina mu rukino rwa nyuma umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika fidel antoine sabimana yarakurikiranye irangizwa ry'icyo gikombe cya sekafa ku bana bari munsi y'imyaka cumi n'indwi naho imvura itoreje urukino rw'uno munsi abarorezi bari baje baruzura ikibuga c'umupira w'amaguru citiriwe ingoma kiri mu gisagara ca gitega abarorezi b'abarundi bari biciyemwo imigwi ibiri bamwe bari bashigikiye umugwi w'igihugu ca tanzaniya abandi bashigikira umugwi w'igihugu ca somaliya urukino rurangiye yusufu mosi ajeje amahiganwa mw'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu burundi ffb yagize ico avuga ku rukino rwo kurangiza inkino za sekafa bobona kubera yuko bamaze imyaka itari mike bitegura kugira ngo bashobore gushika ku ntambwe nk'iyi mubona uyu mugambi wawutangiye kuva mu mwaka wa bibiri na cumi na kabiri n'abana batoya cyane bagifite imyaka cumi mugabo murabona yuko ubu ari abana batanguye kumira akabuye k'abagabo ni ukuvuga rero mu myaka iza ekipe ya tanzaniya bazaba bafite umugwi mwiza icyo twashoboye gukuramo ni uko nk'uko mubizi izi nkino ziri mu myiteguro y'inkino zo gukuranamwo kugira ngo dushobore kuronka imigwi ibiri izoserukira umugabane wa sekafa mu nkino z'igikombe cya afurika z'abana batarenza mu myaka cumi n'indwi mu mwaka uza rero muri rusange inkino nka zose zagenze neza cyane kuko urukino rwa nyuma mwabonye rwari ruteye igomwe cyane kandi turibaza yuko bizonatuma dushobora kuronka ingoga zo gutegura izindi nkino byabaye ubwa mbere inkino mpuzamahanga zibera hagati mu gihugu cy'u Burundi bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Gitega bavuga ko baryohewe cyane kubona n'urukino rurangiza iganwa rya Sekafa rubera mu ntara ya Gitega haba abadandaza bo mu ntara ya Gitega abakinnyi basanzwe bakinira muri iyo ntara ugwaruka wo muri iyo ntara iri hagati mu gihugu cy'u Burundi bose baremeza ko izo nkino zagize icyo zibasigira amahoteli yacu cyatera imbere akagara cyacu kikaboneka yuko se ibintu byinshi cyane kandi gifite stade nziza ikanamenyekana no mu makungu kubera haza abantu bakuru bakuru batandukanye abadandaza bato bato bakironkera utuntu bakironkera utuntu boshora mu bantu bakaronka karasyo k'uyu munsi ibintu nk'ibyo n'amaresitora yararonka abakiriya abarongozi b'intara nababwira yuko kandi tubasaba yuko bokwama badusabira inkino nk'izi kubera ziradufasha yuko tumenya abantu abakinnyi benshi cyane mbese n'intara yacu igatera imbere ku bashyitsi iguma ironka akamaro ziba zaranzaniye ni kenshi guverinoma naraboneye amatara y'amayikipe yajya ava mu bindi bihugu yego narabonye ukuntu bakina yego ndabona ko hari akarusho amakondisiyo fizike amantrenema bagira ukabona ko hari akandi kantu basumbije ekipe zino mu burundi n'ukuntu babafashe n'ukuntu babitaho ni ukuri zino nkino twazibonye neza cyane zari inkino zitunganijwe neza rwose inkino ziryoshye cyane ukuntu babyitwayemo byari ibintu bishemeye rwose ku bijyanye n'iterambere abajene benshi barashoboye kuba angaje muri ibi bintu barafasha baragira ba- byara kunze ko baronka n'ay'agasabuni barafashijwe rwose Twe mbo- tubona yuko n'ukuri iki kibuga kidufitiye akamaro gakomeye cyane Ahmed Ahmed arongoye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afurika CAF yashimiye Reverend Ndikuri yarongoye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB kukuntu iryo higanwa ryatunganijwe mu kumushimira yamuha igikombe cy'iteka cavuye mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku mugabane wa Afurika CAF igikombe ca Sekafa by'abana bari munsi y'imyaka cumi n'indwi cuno mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani carangiye ku ntsinzi ya Tanzania ikurikirwa n'igihugu ca Somalia mu rukino rwo kurondera ikipe ya gatatu rwabereye ingozi ku munsi wa gatandatu Kenya yatsinze Uganda ibitsindo bine kuri kimwe iyo ntsinzi yaciye ishira Kenya ku kibanza ca gatatu Uganda butahana ikibanza ca kane naho igihugu c'u Burundi catungana izo nkino catashe bugica kuko casezereye iganwa mu ikuranamo rya mbere igitega Fidel Antoine Sabimana ku bw'ijwi rya Amerika dukubitire mu rwanda naho dutega amatwi jean claude munyandinda atubwire ku ihiganwa mpuzamakungu ryo gusiganwa ku maguru rizoba mu rwanda ku itariki mirongo ibiri z'uku kwezi kuza kwa gatanu mu mukino wo gusiganwa ku maguru ku itariki ya makumyabiri y'ukwezi gutaha kwa gatanu hano i kigali hazabera isiganwa mpuzamahanga ngarukamwaka marato yitiriwe amahoro ku wa kane w'icyumweru gishize minisiteri ya siporo n'umuco ndetse n'ishyirahamwe ry'imikino ngororamubiri mu rwanda batangije ku mugaragaro ibikorwa byo kwitegura iri siganwa emmanuel bugingo umuyobozi wa siporo muri minisiteri y'umuco n'imikino arasobanura intego nyamukuru z'iyi marato mpuzamahanga iyi marato icyo tuba twitezemo ni uko abanyarwanda abahungu n'abakobwa bayegukana ntibiraye ishema ry'u rwanda ibyo bihembo biba byateganijwe ntibigende muri kenya nk'uko byakomeje kugenda hari abatangiye kugenda bushize domi marato y'abakobwa salomera yegukanye eh, marato y'abahungu nta wari wayegukana full marathon turifuza ko abanyarwanda bayegukana nicyo tuba twifuza ikindi cya kabiri ni uko iyi marato yitabirwa n'abantu benshi marato zindi ku isi zitabirwa n'ibihumbi byinshi bigera no muri mirongo twebwe ubushize byari ibihumbi bitandatu ubu turafite tageti yo kugera ku munani ariko abanyarwanda ni miliyoni cumi na zingahe turifuza ko imihanda ya kigali yaje izimagira mu gihe marato yabayeho twifuza rero ko bitabira ari benshi ariko cyane cyane abanyarwanda bakegukana imyanya ya mbere na biriya bihembo bugingo avuga ko usibye kurushanwa no guhatanira ibihembo iyi marato y'amahoro ifite ibindi bisobanuro iyi marato niyo ya mbere cyangwa niyo ni imwe yonyine yitirirwa amahoro ku isi iyo marato rero yitabiriwe n'abanyamahanga benshi benshi baza bakurikiye icyo ngicyo baza bavuga bati u rwanda ni igihugu cy'amahoro uretse no mu Rwa- amahoro mu rwanda ni n'igihugu kigira uruhare mu gutuma amahoro agarurwa cyangwa abungabungwa mu bindi bihugu ku isi aho bayabuze umunyarwanda yakwiye kugira iryo shema ryo kumva ko turi igihugu gifite amahoro muri afurika ku isi ariko tukaba dufite n'uwo muco wo gusakaza umuco w'amahoro ni ishema ku banyarwanda aho ubona abantu byabananiye bakavuga bati abanyarwanda nibaze badufashe turebe uko twagarura amahoro icya kabiri uko abo banyamahanga baza kwitabira iyi marato bakurikiye ya mahoro ari ku isi abanyarwanda bakwiriye kubibonamo avantaje niba abanyamahanga iyo baje bakenera serivisi bakenera taransiporo bakenera aho baryama bakenera aho bafatira ifunguro resitora bakenera aho bafatira icyo kunywa umunyarwanda nawe aba ari bubyungukiremo ni ukuvuga ngo uko yitabirwa n'abantu benshi baturutse imihanda yose bakurikiye amahoro ni byiza ko umunyarwanda yumva ko nawe agomba gukomeza wa muco w'amahoro tugatanga serivisi nziza kugira ngo abagenda baza eh, kwitabira iyi marato bagende biyongera uko biyongereye niko hari akantu kinjira mu rwanda ibyo abantu bakora nabyo bigatera imbere ku nshuro ziheruka muri iri siganwa hakunze kugaragara amakosa no guhuzagurika bya hato na hato mu mitegurire umuyobozi w'ishyirahamwe ry'imikino ngororamubiri mu rwanda fideli mubirigi arizeza abantu ko ibyo ngibyo bitazongera ingamba zarafashwe zarafashwe kuko abantu bigira ku makosa kandi ibyo byose byabaye rikodedi ni ukuvuga ngo amakosa yakozwe ntashobora gusubira gukorwa Eh, kandi tukazirinda ko hari n'amashya yakorwa ziyambaza aba officials benshi kandi bari qualified now tuziyambaza abantu bayobora abantu eh, ku buryo bwose iki kibazo cyo gukora aho utagomba gukora byaba gukora hato cyangwa aharengejeho bitazasubira tunyarukiye mu mupira w'amaguru shampiyona y'icyiciro cya mbere yarakomeje mu mpera z'icyumweru gishize icyagaragaye ni uko hari amakipe arimo kugaragaza ko ataratezuka ku ntego yayo yo kwegukana igikombe uyu mwaka ayo makipe ni kiyovu siporo yatsinze miroplast ibitego bibiri ku busa rayon siporo yandavuje bugesera fc ikayitsinda ibitego bitanu byose ku busa na as kigali yatsinze apr fc ibitego bibiri ku busa kugeza ubu ku rutonde rw'agateganyo nyuma y'umunsi wa cumi n'umunani w'imikino ku isonga ku mwanya wa mbere hari as kigali ifite amanota mirongo itatu n'atanu iya kabiri ni aprfc ifite amanota mirongo itatu n'ane ku mwanya wa gatatu hakaza rayon siporo nayo ifite amanota mirongo itatu n'ane Kiyovu Sport ni iya kane ifite amanota mirongo itatu n'abiri ku mwanya wa cumi na gatandatu ari no wa nyuma turahasanga ikipe ya Miroplast yo kwa Mironko Igikondo ifite amanota cumi n'atatu n'umwenda w'ibitego cumi n'umunani yari Claude Munyandinda i Kigali
ijwi ry'amerika rirabashikiriza ivyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike mugira mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
perezida donald trump aherutse kuganira na minisitiri w'intebe w'ubuyapani shinzo abe wari wamusuye muri leta zunze ubumwe za amerika bari bahuye ku nshuro ya gatatu bombi bamaze kugera ku rwego rw'ubucuti bukomeye kandi bafite umugambi wo gukomeza kurushaho umubano hagati y'ibihugu byombi inama hagati ya trump na abe yabaye kandi mu rwego rwo gutegura guhura hagati ya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika n'umuyobozi w'ikirenga wa koreya ya ruguru kim jong un mu by'ukuri ikibazo cya koreya ya ruguru nicyo cya mbere cy'ibanze trump na abe bunguranyeho ibitekerezo perezida trump yashimye cyane uruhare rukomeye rw'ubuyapani mu nama ya trump na kim jong un izinjira mu mateka niramuka koko itanze umusaruro ugaragara yasezeranije kandi abe ko azasaba koreya ya ruguru gukemura ikibazo cy'abayapani ishimuta trump na abe bashimangiye ko intwaro za kirimbuzi zigomba gucika burundu muri koreya ya ruguru ku buryo buhoraho isi ishobora kubigenzura no kubyemeza koko bemeranijwe ko igihe bitaragerwaho isi igomba gukomeza kotsa igitutu gikomeye koreya ya ruguru ubuhahirane ni ikindi trump na abe baganiriyeho leta zunze ubumwe za amerika ihorana igihombo hagati y'ibintu igura n'ibyo igurisha mu buyapani abategetsi bombi bafashe umwanzuro wo kongera imishyikirano ku birebana n'ubucuruzi n'ishoramari kugira ngo ibihugu byombi bigere ku kinyuranyo kingana perezida trump yatanze icyifuzo cye ko leta zunze ubumwe za amerika n'ubuyapani bigirana amasezerano mashya hagati yabo bombi gusa aho kugendera ku masezerano ahuza ibihugu byinshi twavuga nk'amasezerano y'ubuhahirane hagati y'ibihugu byose bituriye inyanja ya pasifika leta zunze ubumwe za amerika yarangije kuyasohokamo perezida trump na minisitiri w'intebe abe bashimangiye kandi ko ubwisanzure ari ngombwa mu kigobe cy'inyanja y'abahindi na pasifika perezida trump yasobanuye ko leta zunze ubumwe za amerika itazatezuka na gato ku mugambi wayo wo kurengera ubuyapani abategetsi bombi bashimangiye ko ibihugu bituriye amajyepfo y'inyanja y'abashinwa birimo n'ubushinwa nyine ubwabwo bikwiye kureka kuyiyitirira ndetse bagahagarika n'ibikorwa bya gisirikare bahakorera bombi bemeza ko ibiganiro ari byo nzira nyayo yo gukemura mu mahoro amakimbirane yo muri aka karere k'amajyepfo y'inyanja y'abashinwa mu buryo bwubahiriza amasezerano y'umuryango w'abibumbye arebana n'amategeko agenga inyanja zo ku isi barangije ibiganiro byabo perezida trump na minisitiri w'intebe abe bavuganye n'abanyamakuru perezida trump yarahashimangiye ati ubucuti hagati y'ubuyapani na leta zunze ubumwe za amerika ntibwigeze bukomera kugera aha mu mezi aza tuzashingira kuri uyu mubano w'igitangaza tumaze kugeraho cyane cyane ko twembi twugarijwe n'ibibazo tuzafatanya gushakira ibisubizo
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ry'abashikiza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
ibi byashize byasigiye cy'urubyiruko ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo nk'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubaka ejo hatubereye ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko ikiganiro ejo mugikurikira kuri radiyo ijwi ry'amerika inshuti mwese mukunda radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro tuba tubafitiye muri aka kanya haniho bigarukiye kuri mikoro mwari kumwe na fide niyo ngabo mwakoze kudutega amatwi mubandanye mudukurikirana kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.